Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi twumvikanira ku mirongo migufi ya shotwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu burundi naho mu rwanda turi no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ku mbuga za facebook youtube x na instagram twitwa voa radiyo yacu naho wayishatu radiyo yacu voa akadomo com ni urubuga musanga ibiganiro byacu byose hano muri studio ya karindwi mu z'ijwi ry'amerika washington dc cornelis ari ku buhanga bw'ibyuma nadia taha ari ku bugenzuzi bwa gahunda nawe ujye mwumva kuri mikoro ndi jeffrey mutagoma ni umwanya w'ikiganiro muri isanga
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
buri munsi saa kumi hano ku ijwi ry'amerika ni ikiganiro muri sanga uyu munsi rero turavuga tuti mu kwezi gutaha isi yose izazirikana umunsi mpuzamahanga w'ubuzima bwo mu mutwe w'u rwanda umuryango arct ruhuka ukora ubujyanama mu by'ihungabana wo urizihiza imyaka makumyabiri n'itanu utangiye mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi turareba uko ikibazo cy'ihungabana cyifashe mu rwanda haba muri iki gihe ndetse tuze no gusa n'abaterera ijisho mu gihe cyashize eh, tugereranye ibyo bihe byombi ibibazo birimo uko ah, ah, inzego zitandukanye zigerageza kugenda zihangana n'ibyo bibazo ndetse n'ibyakorwa kugira ngo abantu bahura n'ihungabana bashobore kwegerwa no gufashwa turi kumwe na madamu jane abatoni uyobora umuryango arct ruhuka madamu abatoni jane ikaze mu kiganiro muri sanga hano ku ijwi ry'amerika
murakoze cyane Geoffrey mutagomwa nanjye ndishimye kubana namwe turi kumwe kandi na bwana haragirimana claver uyu ayobora umuryango nyarwanda ufasha abarwayi bo mu mutwe opromamed mu magambo y'igifaransa uh, claver ikaze mu kiganiro muri isanga hano ku ijwi ry'amerika murakoze cyane godefure mutagoma
ye reka duhere kwa madamu jane abatoni imyaka makumyabiri n'itanu ni igihe kirekire cyane mufasha abantu ah, mu bijyanye n'ubujyanama bwerekeye iby'ihungabana ntabwo twabona umwanya wo gusubira inyuma ngo turebe urwo rugendo rwose ariko mu by'ukuri waguha nk'iminota ibiri yo kuvuga uko mwatangiye n'aho mugeze n'icyatumye mutangira eh, icyo kizamini wagitsinda
nagerageza nagerageza Geoffrey Eh, ngaho twagiye
Mhm. murakoze cyane nk'uko mwarimu bivuze nyine nitwa jena abatoni nkaba ndi umunyamabanga nshingwabikorwa by'amahirwe nkaba ndi mu n'umumambure fondateri wa ICT ruhuka umuryango nyarwanda w'abajyanama ku ihungabana Mm.
rero nubwo tuvuga imyaka makumyabiri n'itanu ariko ICT yavutse yatangiye ibi- ibikorwa byayo muri icyenda gatanu nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi muri icyenda na kane cyane ubwo hari ibikorwa by'ubutabazi bitandukanye hanyuma abaterankunga batandukanye baza gukora ibikorwa binyuranye byo kubaka amazu imidugudu gusubizaho ibitaro imihanda n'ibindi ariko baza gusanga hari ikibazo cy'ihungabana kubera abanyarwanda kenshi ntabwo twari tukizi twebwe kuko twari tumenyereye indwara zo mu mutwe umuntu akajya kwa muganga ariko ihungabana ryagaragaye cyane nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi hanyuma rero bakora ubushakashatsi basanga hari ikibazo cy'ihungabana ku kigero cyo hejuru cyane batangira rero guhugura abajyanama ku ihungabana icyo gihe muri icyenda gatanu ubwo rero twagize amahirwe nari muri abo twigishijwe na univerisite yo muri Dublin muri Ireland hanyuma turangije kwiga dusanga ibibazo ni binini cyane turavuga n'ubwo ari umushinga tugomba gutangira organizasiyo twize rero nk'abajyanama bo kwigisha abandi hanyuma icyenda n'umunani dukora umuryango wa ARCT ruhuka utangirwa n'abajyanama cumi na batatu icyo gihe twakiraga ibibazo bikomeye cyane bijyanye n'ihungabana murabyibuka
nyuma ya aho jenoside amashuri Sorry?
hari nyuma ya jenoside ibibazo ari uruhuri mu gihugu yego yego Mm.
hanyuma um, ubwo nyine dutangira gukora twigisha abantu ariko ibibazo bigenda byiyongera ukabona by'umwihariko byibanje cya- biganje cyane nka mirongo inani ku ijana y'abo twakiraga bijyanye n'ihungabana cyane cyane ku barokotse jenoside yakorewe abatutsi hanyuma dukomeza dukora ha- na leta uh, nyuma ishyiramo imbaraga zayo batangira nabo gutangira za porogaramu za mental health cyangwa se y'ubuzima bwo mu mutwe haza kaminuza nayo izana aba- abanyeshuri ba psychology Eh, dukomeza dukorana nabo tuzuzanya imbaraga hanyuma ku- uko twagiye dukura niko ibibazo byagiye byiyongeramo mu bundi buryo icyo gihe twabonaga cyane ibijyanye na jenoside yakorewe abatutsi muri icyenda kane ariko nyuma twagiye tubona n'ibindi bibazo kugeza ubu tubona ko hari ibibazo byinshi bishingiye ku muryango amakimbirane mu muryango ihohoterwa rishingiye ku gitsina hari ikibazo cy'ibiyobyabwenge ubwo ndakurikiza ibyo tugenda twakira mu mu ba- mu bantu dukorana Mm.
cyangwa abatugana hanyuma hakaba n'ibibazo bijyanye na depression cyangwa se agahinda gakabije eh, kari mu bantu ndetse ugasanga bikurikiranywe no kwiyahura rimwe na rimwe hanyuma ibibazo cy'ibiyobyabwenge nari ntakivuze ariko hari n'ikibazo noneho cya cya- cya- cy'abantu bagenda gu- gutakaza nk'icyizere ukuntu ikibazo cy'abana bahohoterwa nacyo kiragenda kigaragara abari mu ngo n'abatari mu- na- n'abatari mu muryango ibyo rero ni ibibazo tugenda tubona kugeza uyu munsi muri make byagiye bihindura isura Ah, uburyo nubwo icyo gihe byari byibanje ku bijyanye na- na jenoside yakorewe abatutsi ariko ubu bisa nk'aho Biragenda- byagiye byi- Mm, bye- bir- biragenda bihindura isura mu kanya turagaruka noneho tu- turebe ibyo bibazo wenda turaza no kujya mu mibare turebe n'ikibitera uko mugenda mubibona ariko nyemerera mbanze njye kwa claver haragira imana mwebwe mu- mutandukaniye he na arct ruhuka
murakoze jeffrey Mm, twebwe duhuriza hamwe abantu bafite ibibazo by'uburwayi bwo mu mutwe mm, bamaze kurwara eh, bamaze kurwara Mm, tu- natwe du- twe ntabwo twe tuvura yego twe dukora ku ngaruka z'uburwayi
Mm, I- ibi- umuntu iyo yarwaye ahura n'ibibazo bikomeye muri sosiyete Eh, ntabwo ari mu rwanda gusa bigaragara ko umuntu wahuye n'ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe eh, abantu ntabwo bongera kumwizera nubwo yafashwa ate agakira akamera neza ntabwo azigera yizerwa guturuka mu muryango we cyangwa se urushako rwe cyangwa abana be cyangwa inshuti ze cyangwa aho akora aragenda akibona mu isi ya wenyine ubwo bivuze ngo atangiye urugendo rw'umuruho rw'umubabaro M- atari uko ameze nabi atari uko ku kazi bamwirukanye kuko kamunaniye atari uko akoze ibibi ahubwo abanyuzeho baravuga ati dore umusazi nta n'ikintu akoze kandi yambaye neza abaseka cyane bati birajaguye yaceceka bati byamujonjitse uriya muntu rero udafite po na ruguru twe niwe dukoraho niwe tugerageza kongera ku kureba ingaruka ze tuti se turubaka ubuzima bwe gute ubwo bukene se turahangana nabwo gute turajya twe tubahuza mu mashyirahamwe kugira ngo bamenyane ubwabo bahane ubuhamya bakomezanye abantu iyo bababaye bakegeranya hari igihe bafata n'ingamba hari igihe umwe umwe iyo ari ukwe abura n'icyo akora akavuga ati byararangiye isi yanguyeho akagira ngo n'abandi ariko iyo bari kumwe bagerageza gupfundikanya imbaraga ufite nyinshi agahumuriza undi bakarira bagahozanya barangiza bati oya turabyanze reka tujye gu- gusobanura ibyacu ubu rero bivuga ngo umuryango wacu ugizwe n'abantu bageze ku bihumbi bitanu na magana tatu n'umwe abo bose bahoze bafite ikibazo ariko bamwe bari no mu muhanda baramaze kwakirwa gusabiriza barabyakiriye ariko bamwe ni abacuruzi abandi bara- twaharaniye uburenganzira bwabo basubira ku mirimo kuko turabisobanura ko ni uburenganzira bw'umuntu gukora igihugu cyacu kiduha amahirwe ariko ugasanga wenda ibigo bimwe na bimwe biratwambaye bitwirukanira ubusa abo bamwe basubiye ku kazi abandi ba- barimo bara- baracuruza abandi ba- ba- barimo baraguza inguzanyo muri ayo matsinda matoya barimo bara- baragerageza mbese ubuzima twarongeye turabusanasana murakoze Mm. urakoze cyane Ni- niba mbyumvise neza rero bwana claver aho ngaho mwa- mwe mwakira abakize mu by'ukuri ariko bafite ikibazo cy'akato uh, muri sosiyete
niyo yaba atarakize Mm.
turamuherekeza n'ukiri mu bitaro twe dufite inshingano zo kumenya uko yavuwe kuko no kuvurwa biri mu kuvurwa nicyo nicyo kintu cya mbere akenewe n'uwafashwe uwo munsi n'uburwayi tugomba kumenya se serivisi yayihawe kuko niba dufite abantu bari mu muhanda barwaye wenda baba mu- mu- muri gare abandi baba mu biraro abandi baba mu mu myobo nk'i- nk'ibisimba Nu- nubwo akirwaye ubu turamushinzwe dushinzwe kumenya ngo uyu afite uburenganzira bwo kuvurwa bwo gukurikiranwa n'umuryango utaba ufite ubuyobozi burahari hari igihugu cyashyizeho inzego runaka abo bose tu- ntago ari- uwarwaye tumufasha mu burwayi bwe kubona uburenganzira bwe n'uwakize tumufasha mu burenganzira bwe ibyiciro byose tubikoraho
Mm. Eh, madame uh, jane abatoni wigeze kuvuga uti uko imyaka yagendaga yigira imbere niko ibibazo byagiye byiyongera umuntu yakwibaza i- ikibitera kuko urumva jenoside ikirangira abantu benshi nibwo bari bafite ihungabana uko imyaka igenda ishira abantu biyubaka icyizere kigaruka umuntu yagombye ubundi kuvuga ati ibibazo by'ihungabana mu gihugu ahubwo nibwo byagombye kugabanuka ubu biri ku ruhe rugero m- biraterwa n'iki
murakoze cyane Geoffrey Eh, mu by'ukuri ni ihungabana muri rusange riterwa n'ibintu bitandukanye ariko by'umwihariko biba biturutse ku bintu umuntu yaciyemo by'indengakamere bigatuma ahindura imyifatire n'imibanire n'abandi ndetse ni- no no mu buryo bw'imitekerereze ubwo rero ni ukuvuga ngo nta ubushakashatsi dufite kugeza uyu munsi ni ubwa minisante muri rbc eh, bugaragaza cyane cyane ibibazo bigaragara ko ari depresiyo cyangwa se agahinda gakabije Eh, muri muri rusange mu- muri communi- mu- mu baturage muri rusange i- iri ku kigero cya cumi na rimwe n'ibice icyenda naho iyo urebye mu bacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi ba- bari ku kigero cya mirongo itatu na gatanu kandi iyo mibare urumva ko ari miremire cyane bigaragaza rero ko cyangwa se ni ikikwereka ko ihungabana ntabwo ari ikintu umuntu avuga ngo arakiri ni urugendo umuntu agenda kugira ngo akire ni ni- ni inkunga aba akeneye cyangwa se ah, i- i- sapoti umuntu i- umuntu ku- kugira umufasha akamuherekeza muri urwo rugendo akamwereka ko ibiri kumubaho atari amahano yaguye yandi ahubwo ko ari imyifatire nyine ijyanye n'ibihe yaciyemo by'umwihariko bagafatanya gusesengura i- ipfundo ry'ikibazo aho rero niho nyine abantu kubera ikibazo cyo kuba abantu batumva neza ihungabana nta n'u- benshi ntabwo babyivuza ugasanga rero bivayemo ibibazo ndetse birimo n'uby'umuvandimwe wanjye karaveri yavugaga mu kanya Ah, bishobora kuvamo n'uburwayi burundu bwo bwo mu mutwe busanzwe aka- aka- akajya arwara akaba yajya no kwa muganga gufata imiti ariko ubundi busanzwe biravurwa ariko abantu benshi ntibabyumva kandi uko byagiye bihinduka nuko nyine icyo gihe cyari kijyanye n'icyo gihe ariko uko bigenda byigirayo harazamo ibindi bibazo kubera izo ngaruka z'ihungabana usanga umuntu kubera kutagira uwo yizera ugasanga afite wa mujinya afite kirisabilite niba ari umuntu wishe abantu wenda yarafunguwe muri iki gihe dufite abantu benshi bari gufungurwa kubera barangije eh, ibihano byabo ariko barakoze jenoside mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi bivuze ko nabo bafite ibimenyetso by'ihungabana ibyo bimenyetso rero byose bituma iyo myifatire ihinduka ugasanga havutsemo ibindi bibazo ntusanga umuntu ashobora gukora ubundi bugome ntusanga umuntu ashobora gufata abana ku ngufu cyangwa um- abandi abagore cyangwa abakobwa ntusanga amakimbirane mu muryango ashobora kuvuka kubera ibyo byose bya- bya buryo bw'imitekerereze eh, bya bimenyetso by'ihungabana birimo umujinya kudasinzira kurotaguzwa ku- kugira ubwoba bukabije n'ibindi wenda ntavugira ahangaha aka kanya ugasanga havutsemo ibindi bibazo cyane no kugerageza kubyibagiza noneho ugasanga agiye mu biyobyabwenge niba ari urubyiruko wenda yarezwe n'ababyeyi nabo bari bafite ibibazo by'ihungabana ugasanga ba- bakuze bamutoteza umwana nawe avanyemo ihungabana yagera igihe cyo kujya mu busore cyangwa ubugimbi cyangwa ikindi nawe akajya mu biyobyabwenge byose usanga bishamikiye mu by'ukuri ku bibazo by'ihungabana n'imyifatire abantu baba bafite ariko kenshi batamenya kubera ko ari ibimenyetso biba bitagaragarira umuntu ngo umuntu ajye ku gasozi yiruke ariko imyifatire yonyine n'imibanire ye n'abandi ikaba yatera indi ngaruka nanone muri sosiyete nyarwanda cyangwa n'ahandi hose ku isi ndumva ari ubwo buryo nabivuga sinzi niba nsubiza ikibazo neza ariko Mm, wa- niyo mpamvu turi kubona amakimbirane mu miryango niyo mpamvu turi kubona ibiyobyabwenge ni uburyo bwo bwa mekanizima de defense kugerageza kwirwanaho cyangwa kugerageza kwihagarika ugasanga umuntu aho kugira ngo wenda niba mu rugo dufite ikibazo aho kugira ngo twicare tugikemure ngewe nkahitamo gukubita umugore cyangwa umwana aho ku- kubera umujinya mfite udafite n'aho ushingiye n'aho uhuriye n'icyo kibazo ariko nkaba nabikora muri ubwo buryo murakoze Mm. Eh, Bwana Haragirimana wumvise ibyo eh, Madame Jane Abatoni avuze wumva ukuntu asobanuye icyo kintu mu by'ukuri urumva ko eh, u- aho umuntu yakabaye atekereza ko ihungabana ryagabanutse noneho urebye impamvu ziritera zi- zumvikana ko zagiye ziyongera mwebwe uwo mutwaro abantu baza babaturaho mukura hehe imbaraga zo kuwakira ko numva ari ibintu wagira ngo ni byinshi bi- bi- bi- bibazengurutse mwebwe mukuraho ingufu zo kwakira ibyo bintu
urakoze urakoze godefure ingufu dufite ni uko abari muri uyu muryango mirongo icyenda na gatanu ku ijana nabo bahuye n'ibyo bibazo
Mm.
iyo ni ni powe paul ni ni niho dukura imbaraga kuko ibyo babasha gukemura barwanye nabyo barabitsinda none bari kubifasha abandi iyo ni imbaraga ikomeye cyane dufite kuko umuryango wacu uhurije hamwe abantu bafite ibibazo by'uburwayi bwo mu mutwe Eh, babivuga gutyo ubundi ariko ntibakwiye kwitwa gutyo Mm.
kuko baba bameze neza bararwanya urugamba bakarutsinda cyangwa se bakirurwana nubwo baba batari batsinda ijana ku ijana ariko umuntu akaba yaragiye muri ibyo muri ubwo buzima agakubitwa hasi agahura n'ibyo hungabana yagira amahirwe hamwe n'abaganga wenda nawe n'imana n'umugisha akabona wenda hari ukuntu we amerewe neza mo gakeya kuko nanone sosiyete hanze aha ngaha ntibitworoheye ntiba yoroheye abantu ibigumye ibahoza hasi ubu rero wabonye ako gahenge agasangiza abandi kavuga ati ngewe ibyo ngibyo nibyo rwose nibyo inzira ni iyi ngiyi icyo bita dukora icyo bita resiliyanse donko abantu bakishakamo imbaraga sefu impawamenti umuntu akiyubaka akavuga ati nubwo banyita umusazi nubwo nubwo nubwo nubwo nubwo bimeze gutya ariko ni ngewe reka nigirire impuhwe kuko ntawe uzangirira uzazingirira umuruho rero urugendo rukomeye ubwo ibyo ni byo byubaka abo abo du- du- dukorera kuko bafashwa na bagenzi babo iyo umuntu abwira umukorege mugenzi we basangiye ubuzima wenda babanye mu bitabo we akaba avuga ati njye naragerageje birakunda nubwo umugore yantaye nkunda mu mutwe ariko dore ndishoboye dore nta kibazo mfite ndarera abana yansiganye nawe rero muvandimwe byakubayeho ihangane dore inzira ni iyi ngiyi gerageza icyo kintu ni ikintu gikomeye cyane ni ikintu gikomeye cyane na ndetse hano mu rwanda dufitemo nk'umwihariko kuko ntabwo ari dogiteri ntabwo turi abadogiteri twebwe nta bundi buzobere dufite ibanga ni ibyo ngibyo ururimi rwo- twumvi- turumvikana mu rurimi urabwira umuntu akakwibonamo akavuga ati reka numve kuko ntabwo ari kunshinyagurira kuko hari abaza kugufasha ubu rimwe na rimwe hari imiryango imwe n'imwe wenda yaba mpuzamahanga se cyangwa n'iki icyo bakora ni misiyo cyangwa ibindi batavuga bati reka dukore kuri ibi twe tubikora mu nyungu zacu kuko iyo ufashije mugenzi wawe nawe uba wifashije ejo aragufasha murakoze Mm. Ma- mu kanya tu- turagaruka kuri iyo ngingo ku buryo eh, bu- burambuye wenda mu- muze no kutubwira uko ibyo mubona byakorwa kugira ngo abantu bafite ibibazo nk'ibyo ngibyo barusheho kwitabwaho cyangwa se eh, ibiri- uburyo eh, bwaborohereza mu mu mirimo mukora ariko munyemerere tuse nk'abambuka tujye ku mirongo ya telefone eh, twakire madame cyangwa se mademoiselle nibagwire joseline eh, ikaze mu kiganiro muri sanga hano ku ijwi ry'amerika Carmen,
Eh, joseline turakumva ariko ariko uri ahantu hari urusaku usa nk'uwigira hirya gato nigiye ndi muri bisi Eh, ariko reka tukwakire nta kibazo ni igitekerezo ni ikibazo
ni igitekerezo Mm.
Um, nari mbonye hari ibintu bijyanye ni- n'amahungabana uburwayi bwo mu mutwe bukomeza byiyongera Mm.
ikintu njya mbona kibitera mu mu kigero ngezemo no mu byo mbona binkikije Mm.
mbona hari ikibazo cy'ubukungu ku isi muri rusange cyifashe nabi kuko tuba tubyumva ku maradiyo hirya no hino hari ikibazo cy'i- cy'intambara nazo hirya no hino ibyorezo ku buryo imiryango myinshi usanga abana birera ku buryo muri iki gihe nk'urubyiruko rwugarijwe no kuba rwarireze umuntu rero wireze umwana wese wireze niyo yagira uburanga niyo yagira igihagararo atarigize agira umubwira ati mpore cyangwa urakire nta mwana uba umurimo Ah, ikindi ni- nyine ni ubukene ni ubukene bwugarije imiryango ku buryo bisaba ko abantu birirwa batatanye ku kigero gikabije imiryango i- i- ntaho ihuriye nabyo bikurura ubwihebe n'ub- n'umwiryane kandi nabwo ntibitangire izirita iri pozitife usanga abantu birirwa bahigahiga kandi nabwo ntibigire ikintu gifatika bi- bigaragaza Ah, ugasanga birakurura ubwihebe cyane mayibobo abana bo mu mihanda bariyongera bariya nibo bazaba ari u rwanda rw'ejo I- iyo ubona umwana ashobora kunyagirwa n'imvura abandi bantu bose bugamye ikamucikiraho haba hari ikindi kintu bimuremyemo agenda ahinduka ikihebe ku buryo ubona ko mu myaka iri imbere isi izaba yugarijwe no kwiyahura n'ibindi nk'ibyo Ah, kandi ntabwo buri muntu wa- wagejeje ku rwego rwo kwiyahura aba akiri umuntu muzima ashobora no kwica n'abandi bantu benshi niyo mpamvu mubona kwicana nta kintu abantu bikibabwiye abantu bacitse rutangira kubera i- ibintu byose badafitiye ibisubizo bibakikije ubona ko rero alo Eh, ndakumva ndakumva turakumva joseline
yego Ah, abantu bafite ibibazo byinshi badafite ibisubizo n'amaleta ni uko ibihugu niko bimeze nibyo twita ko byateye imbere nabyo tubyumva yo ko ari uko bimeze rero niyo mpamvu nka- nko mu rwanda twebwe dufite ikibazo cya jenoside nyine abish- abiciwe barahungabanye abishe barahungabanye abana babo barireze abantu babonye ibyo amaso yabo atarakwiye kubona kuko nk'ubu nibuka ko kera bajyaga kubaga inkoko iwacu bakadufungirana ariko abantu babonye amaraso atemba ku rugero runini kandi ari ay'abantu babo
batarabonaga n'ay'inkoko amahungabana ni manini ni manini ibi ibi ukuntu muzabikora ntabwo mbizi ariko natekerezaga ko wenda nka- nka- nk'ama- nk'imiryango y'amavugabutumwa Mm.
yaterwa inkunga niko mbitekereza Eh, hanyuma abantu bagapfa guhumuriza imitima y'abakuru n'abatoya ya nkuko mbitekereza
madamu joseline ntibagwire urakoze cyane kuri icyo gitekerezo kandi nagushimire ko ah, uri umwe mu bategarugori bake cyane bahamagaya ku ijwi ry'amerika tunashishikariza rwose abategarugori n'abari ku utinyuka bakatanga ibitekerezo byabo ah, dore ko nk'ibi bitekerezo utanze rwose n'ibitekerezo birashe kandi umuntu yumva ko bifite aho bigana urakoze cyane ugira umunsi mwiza
murakoze cyane namwe
Madame Jane Abatoni wumvise ibyo Nibagwire avuze aravuze ati biterwa n'ibintu byinshi ariko agaruka no ku kibazo cy'ubukungu bwifashe nabi n'ubukene bukabije iyo nayo iri mu ngingo mubona ko itera ibibazo mu bantu mwakira
yego cyane arakoze joseline ndemeranya nawe ijana ku ijana ingingo zose yavuze zigize ibibazo bishobora gutera ihungabana harimo n'ubukene ubukene bukabije butera ihungabana kimwe n'uko ihungabana rishobora gutera ubukene nabyo byose bi- bi- bi- bi- birashoboka ariko icyo navuga ni uko nyine hari gahunda zitandukanye ariko zikeneye kongerwa imbaraga nk'uko yabivugaga kugira ngo nibuze bagabanye hagabanuke iki- ikigero cy'ubukene Eh, yavuze imfubyi yavuze intambara twebwe tugira amahirwe nta ntambara zikiri mu rwanda by'umwihariko ariko ahandi zirahari ku isi ariko hari abana b'imfubyi hari abana bireze hari abana barerwa n'ababyeyi babiri ba- bahungabanye uwishe n'uwiciwe kwa kundi twavuze rwose ndemeranya nawe kandi ikibazo cy'ubukene kirahari kandi nacyo ni kimwe mu gitera ihungabana inyigo ufite Urakoze.
inyigo ufite ku murongo uyu ati birashoboka ko umuntu ashobora kubyarwa n'ababyeyi bahungabanye bakamurera muri iryo hungabana nawe agahungabana nawe agahungabana bose ntawe ubizi kugeza akuze
cyane birashoboka hari ibyo twita uruhererekane rw'ihungabana ruva ku muntu rujya ku wundi bikazajya no ku bisekuruza ni nayo mpamvu ikibazo cy'ihungabana ni ikibazo kiba kizatwara igihe kinini nk'uko n'ubundi ingaruka za jenoside zitandukanye no ku isi zitwara igihe kugira ngo ziki kubera ko bigenda mu muryango niko nabyita ni uruhererekane niba umuntu afite ihungabana ashobora kuriha umwana we nawe akazariha umwuzukuru n'umwuzukuru niyo mpamvu rero hagomba ingamba zikomeye zo gufata guhagarika urwo ruhererekane ariko by'umwihariko hari gahunda zitandukanye ntekereza ko zishobora gufasha ari mu rubyiruko hari imiryango itandukanye ishobora gufasha cyane cyane no kuriya kubaka ubudaheranwa mu banyarwanda babivuzeho mugenzi wacu yabivuzeho karaveri ni byiza cyane ko abantu batangira kumva n'uwubatsa kubaka ikintu cy'ubudaheranwa ku buryo n'iyo ihungabana ryagaruka ritongera kumushegesha cyane n'ibyo rero ni umuzi n'ubundi kugira ngo wubake ubudaheranwa ni ukubaka umutima w'umuntu ukamufasha kwakira ibyamubayeho noneho akabasha gukira akamenya n'ibiri kuba niba ari gutanga urwo ruhererekane rw'ihungabana rye iyo abimenya agerageza kubyirinda rero ubwo urumva ko hakenewe n'ikintu cy'ubukangurambaga kugira ngo abantu bumve neza ikibazo cy'ihungabana bakirinde n'ababakomokaho byo kuzakomeza kuba uruhererekane murakoze
bwana karaveri haragira imana uvuze kuri icyo kintu nyine cy'ubudaheranwa ariko umuntu yakwibaza ati ntawe ntawe ushaka guheranwa n'ibibazo nk'ibyo buri muntu wese ubifite arashaka kuvamo arashaka kongera gusubirana ingufu akongera gusubira kuba muzima no gutekereza neza ntaheranwe n'ibyo bintu wavuga ko n'iki kintu cyangwa se ni hehe umuntu agera akunganirwa inyunganizi yihe iba kugira ngo umuntu abashe gutsinda ugereranije n'uko ubona abantu baba bafite ibyo bibazo nka bamwe mu bo mwaganiriye nka bamwe mu bo mukorana ni iyihe ngingo yabongereye icyo nakwita inganji yo kubasha gutsinda ibyo bintu
ingingo dukoresha cyane wari uvuze uti nta muntu ushaka guheranwa nibyo rwose ntawe ushaka ariko noneho ikibazo dufite ni uko umuntu ufite ibyo bibazo nawe atabizi ntabwo azi ko abifite mu bushakashatsi bigaragara ko abantu bahabwa bafite ibibazo byo mu mutwe bajya gushaka izo serivisi ni bake cyane ugereranyije nuko n'umubare w'ababifite ababifite benshi hari umva ko ari n'abazima akaba afite iryo hungabana rihereza rimubangamiye cyangwa ribangamiye umuryango na sosiyete ariko akaba yumva nta kibazo afite uwo gene yahoze avuga ati aho kugira ngo akemure ikibazo kuko yasikamiwe n'ihungabana agakubita umugore we uwo muntu ntabwo azi neza ko afite ikibazo icyo kintu cya mbere twe dukora ni ukugira ngo abantu bimenye abantu bimenye kuko duhere ku ibivugwa mu gihugu cyacu umuntu ajya ku bitaro indera kwivuza uwo munsi abantu yajya mu misa cyangwa mu rusengero niba yari yicaye bakamwimuka bakajya hirya ibyo bigatuma nyine kujya kwivuza iyo ndwara cyangwa kujya gushaka iyo serivisi hari n'abahamagara akambwira ati se muganga wazamunyohereza akansanga mu rugo n'uwisobanukiwe agenda abebera nk'aho afite icyaha iyo ni imbogamizi ikomeye dufite ko abantu batemera ko dufite ikibazo ariko rero twamaze kumenya ko sosiyete nyarwanda ifite ikibazo ku bw'ubushakashatsi bwakozwe yeni yahoze avuga ihungabana uko imibare imeze yavuze ku bacitse ku icumu ubona ubaze n'abanyarwanda muri rusange hari abarenga makumyabiri ku ijana b'abanyarwanda bafite ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe bitameze neza mpereye ku bushakashatsi rbc yakoze mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani abarenga makumyabiri ku ijana bafite ibyo bibazo ariko abivuza ntibarenze gatanu ku ijana abivuza cumi na gatanu karenga ku ijana nta bufasha bahabwa urumva ko ikibazo kiracyakomeye cyane ntibabizi cyangwa se barabizi ntibanabishaka bitewe no gutinya ingaruka zizababaho ibyo rero ni ikintu gikomeye cyane ni ikintu gikomeye cyane twe tubanza kuvuga ngo niba urwaye niba ufite ikitagenda neza niba udafite n'ayo mahirwe ni gatoya wamenye genda bagufashe genda bagufashe ariko se niba utanabizi nta muntu mubana ese nta buyobozi buhari ese kuko iyo uri muri iyo dayirema yo kurwara abantu wowe utabizi igihugu gifite inzego ubiha umuryango uvukamo hari abaturanyi barimo baragufasha iki hari ubuyobozi buri bwo hasi aho rero niho dushaka kugira ngo niba utabasha no kwifasha abagukikije bagufashe kuko naho ubundi abantu bazagumya babeho badahabwa serivisi kandi umubare uri kugenda wiyongera murakoze ariko rero claver ibyo bintu biragoye kuko abanyarwanda bajya bagira n'imigani isa nk'aho yihagazeho ushobora kubona ibintu nk'ibyo wenda nk'umugabo yakankamiye umwana cyangwa se yiyamye umugore nta n'uwemera ko ari ukumukubita baravuga ngo yamwiyamye wajya kubimubwira akakubwira ati gesa ubwiyo amafuti y'umugabo nibwo buryo bwe genda bikora uko mbyumva mbona ari ibintu byoroshye kuba wakwinjira mu buzima bw'umuntu ukamubwira uti nyamara warahungabanye
ntabwo byoroshye ariko ku rundi ruhande bitewe n'uko wenda mu rwanda ahubwo byaterwa n'uko uwo muntu umwegereye kumwegera ukuntu burya n'ijisho rikureba nabi cyangwa neza tw'abanyarwanda tuzi no guca amarenga uwo muntu kumwegera ntabwo bigoye none se abarwayi ko bavurwa ugeze imbere kwa muganga wagize ngo abantu benshi bazi ko barwana ariko ugezeyo usanga bari kuririmba barimo bakina bakina amakarita biterwa n'uko wamwegereye ntabwo umuntu utemera akarwaye none se tubigenze gute wa undi babana nawe asabwa kugira uko amwitwaraho ese wa muyobozi baturanye niba umuntu afite uburwayi bw'ihungabana ateje ikibazo mu mudugudu atuyemo igihano kikaba kumuhagarika mu nama y'abaturage bakicara hasi baturabona ukuza umuntu w'umugabo aba adasokoje uriya muntu urimo uramusonga uti umuntu w'umugabo niba bagushyize hariya babe bakureba ukicara mu bantu bati urumva uwo muntu ntabwo uri bumvire ngo yumve ubwo aporoshi ukoresheje irapfuye ahubwo uriya muntu banza umwereka urukundo ijisho rigufitiye impuhwe ntabwo abanyarwanda tuzi kureba neza ahubwo se ubwo buryo bwo gufata abo bantu muri iyo sanse yo ku y'agaciro kabo no kubanza kubitekerezaho neza ukamusura ukamuha umwanya ukamukayaringa ukamwitaho niba afite umuvandimwe mukuru we ntabwo ari ukuvuga ngo navukanye n'ikigoryi navukanye n'ikintu kidashobotse ni ikimara ni iki niko abantu bafata abantu bameze gutya wamaze kumwita ikimara mukanya uraza kumubwira ko umukunda ntabwo biri bukunde biterwa n'uko byatangiye ariko ubundi bitangiye umwiyumvamo bigatangira utajugunya hanze mu muhanda umugore akavuga ati cya kigo ry'umugabo nzigendera abana ntimuzongere kukivugisha umugabo nawe ati mfite umugore w'ishyano wirwamo inzoga n'ibi n'ibi n'ibi n'ibi n'ibi ugatangira kumusiga umwanda utarabasha no kumufasha banza umufashe ugerageze n'ibyanga ushake n'abatekinisiye iki gihugu hano mu gihugu santire do sante buri santire do sante ifite umuntu wize ubuzima bwo mu mutwe dushimira na leta minisiteri y'ubuzima yakoze icyo gikorwa santire do sante ni nyinshi cyane zigeze mu bihumbi bingahe ese uwo muganga ko ategereje uriya muntu ngo amufashe uwo muntu koko na muganga biremewe ko bakora de sante bakajya mu rugo kuganiriza abaganga ibyo barabikora kujya kuri tere kureba izo ngo zimeze gutyo bakabaga ese ayo makuru umudugudu yayatanze ko hari umuryango umeze kuriya kandi ko muganga ari hariya kugira ngo azamufashe aporoshi rero dukoresha nizo zipfuye ntabwo bigoye rwose byo kure ntabwo bigoye mu kanya ndaza kujya kwa jene abatoni mubaze niba bakira gusa ababegera cyangwa se bagira uburyo begera abandi ariko munyemerere nanone dusubire ku mirongo ya telefoni twakire emi kingi ikaze mu kiganiro muri sanga
urakoze uherereye he igitekerezo cyangwa ikibazo
mherereye ihuye na mfite ikibazo nshaka kubaza se ni ryari wamenya ko ubuzima bwo mu mutwe bwawe budahagaze neza urakibaza nde urakibaza nde mu batumirwa babiri
ndakibaza ngo wari urimo uvuga ntabwo ndi kwibuka izina rye neza hari karaveri haragira imana hari na jene abatoni
karaveri
yego arakumva
yakoze urakoze muvandimwe
gabanya radiyo bw'umutwe butameze neza gabanya radiyo ememu
nta nubwo negere radiyo da
komeza karavera
hari hari imyitwarire idasanzwe tuvuga umuntu ntiyanywaga inzoga none asigaye asinda akarara mu kabari akarwana umuntu ntabwo yitaho eh, umuntu hari hari ukuntu niba utari umeze gutyo ukabona nawe ibyo byose ntibasha kugira ako ka uwo mutimanama kuko ni ama- ni iby'amahirwe kuba banabimenya nababwiye ko ushobora no kutabimenya ugafashwa n'abandi ariko niba wowe ubasha gu- kwitunga itoroshi muri wowe ugifite wenda izo mbaraga ukavuga uti "Se, ubu ngubu uko ndeba ubuzima bwanjye bwo mu minsi ishize mu mwaka ushize wenda uti mbere ya korona ko nabonaga bimeze gutya ubu nyuma ya korona nka- kuko ubwonko bufite ikibazo ndetse twe ko tujaginga abandi kuko twe tutabasha kwijaginga kuki ubona umuntu mu muhanda uti yaya yataye umutwe niko abantu bavuga ngewe kuki ahubwo tujya muri autodefense umuntu akirwana yakihagararaho ngo amafuti y'umugabo nibwo buryo bwe ariko umuntu ufite ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe butameze neza ntabwo ubundi bitari byagera ku ntera yo hejuru ntabwo yakwiye kubiyoberwa ngewe kuva n'abo wenda ni urugero sindakubita umugore kandi si uko wenda atankoserezaga cyangwa nanjye ngo mukosereze none nsigaye mukubita buri munsi mu tumaranye imyaka makumyabiri ni ese ubwo nta kibazo mfite ukitunga itoroshi ukavuga uti ariko menya bitameze neza ugatangira kwiganiriza kwiganiriza iyo rero utabishoboye niho navuze ko u- abandi bagufasha ariko iyo ubishoboye nta muntu ubundi uri ku rwego rwo- rwa mbere rwose bidakomeye umuntu aba abona ibitagenda neza ese naraye hanze ndara mu kabari ndi umuntu wiyubashye ufite akazi umeze neza ariko ni iciro ry'umugani hari n'abasinda ugasanga bikozeho umwanda ese hari ugasanga umuntu udafite imyitwarire ye Eh, kereka n'umuntu atazi atizi ndetse ubu niba nambaye imyenda itameshe ndi umuntu w'umugabo ndayoberwa ko ipantaro nambaye ni- nigera nkasanga iranduye ntabwo ndi bubimenye ariko nanone sinkondano hari igihe azagera ku rwego rwo kutabimenye kuko nyine hari ahandi mu yindi si bitewe n'uko degere y'uburwayi aho igeze niba igeze ku rwego rwo hejuru nyine ntabwo ari bubimenye arabona ari ibisanzwe ariko uko bitangira hari n'abantu bazi ko barwaye banga kujya gufata gushaka serivisi nabwo bakaguma rya siyeri ngo ni uku bikwiye kugenda ni uku bikwiye kugenda ngira ngo wenda hari- abanyaburayi bo hari igihe badusize ubundi iyo ibintu bitagenda neza ushaka umujyanama akagufasha Eh, akagufasha wowe ngo ugende uryame agahinda kakwishe ukajya mu nzu ukarira ese niba ugize ikibazo ukarira amaso agatukura ayo maso niba atukuye wahita ujya kwa muganga icyatumye atukura cyagutera n'ubwo burwayi ndetse uranabufite ufite ako kanya ntabwo umeze neza ajya kwa muganga kuko ayo maso yatukuye umuntu w'umugabo uri kurira wagiye kwa muganga ko bagutegereje murakoze
urakoze cyane karavere reka twizere ko emekingi yumvise igisubizo cy'ikibazo cye mu kanya turaza kwa jena ariko twakire na siril ikaze mu kiganiro muri sanga aho uherereye ikibazo cyangwa igitekerezo siril uranyumva
ndabumva neza Eh, uherereye he ikibazo igitekerezo
yego ndi mu rwanda mu karere ka kayonza Mm.
ikibazo nagira ngo mbaze ariko ndabaza muri rusange mu- kuri aba batumirwa bombi Mm.
ntabwo u- uri buboneke arabasha kuba yagisubiza Mm.
Eh, ni ni- uko u- u- ubundi ikibazo cy'ihungabana kiba mu byiciro bingahe hari umuntu uba ufite uburwayi bwo mu mutwe akaba azi ko icyo kibazo agifite urugero nka bano bo mu muhanda tujye tubona baba bambaye nabi baba basa nabi ukuntu ariko wamubwira uti genda ngo ndiyizi n'ubundi ndagenda ngo ndabizi ngo ibyanjye ngo ndabizi ko ndabizi uku n'uku hari n'undi uba ubona ada- u- a- u- u- u- utashobora atame- aba atazi n'ikibazo cye ukabona muri we ahora afite ubwikuge cyangwa se ararwana abo bantu ubwo burwayi biba- biba biba biterwa n'iki nanone ikindi hari umwana uvukana iryo hungabana ugasanga akana k'agahinja kaba aho ngaho kigunze ntikarira ntikagira gute wa- nyina yakonsa atakonsa ukabona gahora gatuje ukabona muri ko nta bintu by'ibyishimo kaba gafite kuko burya n'umwana mutoya kuko nanjye ndi umubyeyi umwana muto agaragaza ibyishimo bwe ukabona ko yishimye icyo gihe u- uwo muntu nk'u- uba umeze gutyo aba ashobora kuba yakira bigenze bite ese ni ryari umuntu ashobora kuba yategwa amatwi kuko hari umuntu ushobora kumva ko yategwa amatwi kuko hari umuntu wumva yuko yiyanze burundu ari nabo benshi bakunda kwiyahuza ibiyobyabwenge ugasanga nta cyizere cyo kubaho icyo gihe uwo muntu ashobora kuba yafashwa ate urakoze cyane
urakoze cyane Cyril reka wavuze ko uboneka ari bugusubize reka duhere kwa kwa batoni gene asubize ibyo bibazo hanyuma na clave aze kumwunganira
murakoze cyane arakoze Cyril nibaza ko icya mbere cya byose ni uko ku bijyanye n'ibibazo yarabajije ngira ngo ni nk'aho yakavuze ati ihungabana n'ibyo twakise uburwayi bwo mu mutwe cyangwa benshi bita ibisazi ariko kugira ngo wenda babyumve bamwe ariko ubundi ni uburwayi bwo mu mutwe hakaba n'ihungabana ihungabana ubundi ntabwo rikenera imiti hanyuma iyo umuntu afite uburwayi bwo mu mutwe ashobora gukenera imiti ariko bose bashobora no gukoresha ubujyanama ihungabana rero icya mbere ni uko hagomba kuba hari icyarikeye ntabwo ryizana ariko uburwayi bwo mu mutwe bushobora kuza nk'uburundi burwayi nk'uko umuntu abyuka akaba yarwaye kanseri cyangwa ikindi cyangwa ikindi ariko bushobora no guhera ku ihungabana rikabije byatinze kuvurwa bikavamo uburwayi bwo mu mutwe ni ukuvuga rero ngo ihungabana kugira ngo nsubize siriro neza wenda yumve mu buryo bworoshye ni uko hagomba kuba hari icyariteye akenshi tujya tubishyira nko mu bice bibiri hari impamvu karemano karemano birumvikana ibintu by'inzara idasanzwe urupfu rutunguranye imitingito imyuzure bya bindi tujya tubona hariya mu birunga byamanutse abantu bakuzuriranwa biriya byose bishobora gutera ihungabana iyo bitinze bitavuwe rikavamo ihungabana ry'igihe kirekire hakaba n'impamvu ziterwa n'abantu babivuze neza cyangwa se impamvu ziri impamvu ziterwa n'abantu ziterwa n'abantu harimo intambara babivuze cyane harimo gufata ku ngufu harimo nk'iriya jenoside yakorewe abatutsi by'umwihariko aho yabaye hose nta bihungabana rijya ritaba kandi ritwara igihe gukira noneho rero kugira ngo ubimenye ni uko uba ufite ibimenyetso kugira ngo nihute bya bimenyetso twavuze kare biri ku mubiri bishobora kuza ku buryo bw'ibimenyetso biranga umuntu ku buryo bw'imitekerereze hanyuma bikaba ku buryo bw'imibanire ye n'abandi ubwo habamo guhinduka hanyuma hakaba ku buryo noneho bw'amarangamutima yiwe imitekerereze irahinduka hakabamo ibintu by'agahinda gakomeye ubwoba budasanzwe se umujinya ibijyanye n'ibintu bitandukanye umuntu ashobora no kwiburira icyizere neza akabura n'uwo yizera abantu bose akabona bamuteye ubwoba cyangwa se ntawakizera nta n'uwo yabwira ibye akabigumana noneho ku buryo bw'imibanire n'abandi usanga ari wa muntu watumira no mu bukwe ntaze bakora umuganda ntiyitabire agahora yigunze agahora cyangwa se yanabana n'abandi ugasanga ni wa wundi ufite komfuri amakimbirane adakira niba ari mu kazi niba ari mu rugo twakundi twavugaga ibyo byose biba ari ibimenyetso noneho ubwo kandi bigakurikira icyamubayeho nicyo nashakaga gutsindagira ikindi cya gatatu ni uko yavuze ku mwana umwana nawe ashobora kuvukana ihungabana n'ibyo kuko tuzi neza ko kuvuye indi samwe umwana aba yabaye umuntu icyo gihe rero iyo avukiye mu ntonganya isakubita nyina cyangwa se umugore nawe yifitiye iryo hungabana kandi n'ubundi amaraso n'amwe ava muri mama we ajya mu mwana umwana ashobora kuvuka afite icyo kibazo cy'ihungabana kikazagenda gikura uko agenda akura biragoye kubona agahinja gato ariko usanga akenshi gashikagurika cyangwa se hari ubundi buryo kifata karira cyane wenda kadakunda no kurya no kutagira gute nk'uko n'ubundi n'abandi bakuru bishobora kubabaho ni ukuvuga rero ihungabana koko rigera ku mwana uko umufasha rero kugira ngo nihute nanone twasanze ihungabana ryo nta muti rikenera ni ubujyanama kandi kureba yahoze abivuga ati bo baranafashanya hagati yabo icya mbere ni ukumenya ibyo bimenyetso iyo umuntu azi uko yari asanzwe ameze kanaka ukabuze uturiye mwana wanjye ariko yajyaga yifata gutya uyu munsi ariko ndabona asigaye yigunga asigaye aba mu cyumba wenyine ntakivugisha abantu ntakinsuhuza cyangwa se asigaye agenda akaza yasinze cyangwa se wenda niba ari umugabo mu rugo yajyaga anywa gake ariko yabaye yasinze cyane birenze kamere cyangwa narayeyo niba yajyaga aza kare noneho akageza n'aho kurara ibyo byose ni ibimenyetso bigaragaza impinduka ku muntu ku mibereho ye ku buryo umuntu wese ashobora kubona akavuga ati eh kanaka hari ukuntu byahindutse kuva wenda yapfusha umuntu cyangwa byagenda gusa ku buryo rero icyo gihe umujyanira abajyanama nibo bamufasha abaganga b'ubuzima bwo mu mutwe muri rusange kereva yatubwiye ko leta ifite kandi birahari mu nzego zose ku ma district hospital cyangwa ibitaro bya leta byo kuri district ku masantire du sante haba hari abantu hakaba n'ibyo bigo byigenga harimo nka rct ruhuka cyangwa ibigo by'abapsikologe aho bose batanga serivisi hari n'ibindi bya purive byaje n'ubwo bihenda ariko nabyo biba bihari kugira ngo umuntu wa wundi utinya wenda kuza aho abantu bamubona cyangwa se ushaka purive nawe abe yabigana abe yabona abantu bamwegera mbere y'uko Clavera akunganira kuri iyo ngingo reka twakire abantu babiri noneho abifatanyiriza hamwe ku murongo wa telefoni dufite thomas na abraham duhere kuri thomas ikaze mu kiganiro muri sanga uherereye he
mwiriwe mwiriwe ikomera cyane
nitwa mbarubukiye thomas nhereye mu karere ka gakenke mu murenge wa minazi mu ntara y'amajyaruguru mu turi mu rwanda yego
hari ikintu gikunda kubaho ugasanga abantu bitewe no gukoresha ibiyobyabwenge ariko bakabikoresha mu buryo busa nk'aho bumva ko ari ukwivuga bitewe n'ibibazo bagiye bagira bagahugiramo ibyo ngibyo bikazarangira umuntu nk'uwo nguwo birangije bitumye uko guhungabana asa nkaho nakwita ko agira ibibazo byo mu mutwe ibyo bibazo byo gutyo iyo bibayeho hari uwo bimuteza gukora amakosa runaka ashobora guhemukira abantu se cyangwa bikaba byamujyana no mu manza no mu nkiko hanyuma umuntu nk'uwo nguwo bigaragara ko yahuye n'ihungabana bikamutera ibibazo byo mu mutwe yagezemo yagize ibibazo nk'ibyo ngibyo bamufasha bamufasha cyangwa se bimenyekana bite ko ikibazo ikibazo afite aho gishingiye murakoze urakoze toma reka twakire na aburahamu hanyuma karavera abasubirize rimwe aburahamu ikaze mu kiganiro muri saa aburahamu uranyumva
alo ni efuremu
efuremu komeza
nitwa efuremu ni mu karere ka nyabihu intara n'uburengerazuba mu rwanda naje kubona ikintu cy'ihungabana ari ikintu gikomeye kandi kiri ku bantu benshi ndetse bamwe ntibinamenyekana ko bagifite impamvu bitamenyekana rero wenda hari igihe biba bitarakomera cyane ariko reka mvuge ko ihungabana umuntu ashobora kugira urugero bitewe n'ukuntu umuntu yabayeho ibyo yahuye nabyo mu buzima ndetse rimwe na rimwe akajya akenera no kujya kwifashisha abayobozi ngo bamufashe ku kibazo runaka
unyarutse ariko aburahamu unyarutse dusigaranye iminota mike cyane
ashobora kugira ihungabana rimutera ibibazo byinshi cyane yajya mu buyobozi wenda akaba akeneye ahantu baramwakira neza bakamuha serivisi neza nimba ari ku biro by'umurenge nimba ari kwa muganga nimba ari izindi serivisi ashaka mu buyobozi abayobozi bakwiye kumenya ko bishoboka burya hari n'abantu bafite ihungabana ritagaragara ariko rishobora gukura baramutse bafashwe nabi cyane nk'aho baherwa serivisi
urakoze cyane efurayim mbabarire kandi bari bampaye izina mu buryo butari bwo wavuze ko witwa efurayim bwana kavel Haragirimana wumvise ibya efurayim na na toma bavugaga
yego reka mbere ku cya nyuma umuntu ashobora kugira ihungabana ntabimenye agakora wenda ibidakwiriye muri sosiyete harimo no gufata ibiyobyabwenge nibyo kandi ibyo yakoze akabiryozwa ibyo ngibyo biriho rwose ariko icyo dusaba dusaba twe turakumira cyangwa turasaba umuryango nyarwanda gukumira cyangwa se tugasaba n'inzego hari inzego runaka igihugu gifite inzego hari polisi hari inzego z'umutekano ibyo byose nyine uwakoze icyaha hari uko akwiye gufatwa ariko no mu iperereza hari iperereza ni porosedire ntabwo birangirira aho ngaho bivuga ngo rero hari n'abafatwa bakajya kugororwa ntibakatirwe bitewe n'uko hari impamvu runaka babona zibyihishe inyuma igihugu cyacu kirubakitse mu buryo bushoboka nanone ntabwo umuntu yaba ari gukubita umuntu ngo umureke agumye amukubite ariko akwiye gufashwa mu buryo bukwiriye wamugana bitewe ko nuko ibyo arimo akora ni ingaruka z'amateka cyangwa ingaruka z'ibikomere ariko ibyiza byakabaye gufashwa burundu ntazongere gukora icyo kintu akavurwa agafashwa burundu aho kujya tuvuga ngo duhora tumufasha wenda tumugorore muri ubu buryo tukavura kabitera kabitera ni iyihe ni uburwayi yagize ubwo rero turiye ku kindi bavuga bati uriya w'ikibungo yavuze ati hari abarwayi hari abari mu muhanda bambaye ubusa bambaye nabi ndabwira isi yose kuko ijwi rya amerika yumva n'isi yose nubona umurwayi amaze ukwezi muri gare mu muhanda mu mwobo arimo arya ibishishwa by'imineke iyo uhita witunga urutoki uti nanjye nanjye ibi bifitemo uruhare buri murwayi uri hariya ni sheke ya sosiyete ibitaro birahari leta yarabyubatse umuryango arawufite ndetse anawufite afite abaturanyi cyangwa afite n'abandi bamwegereye umurakamaro ukwezi hanze ngo aba mu muhanda njye mbyita sikandari mbyita ishyano ntabwo bikwiye kubaho ntabwo bikwiye kubaho kuko niba umuntu akora agisida imodoka agahita imweva ikamujyana mu bitaro ntabwo umunyarwanda mugenzi wawe bakamusanze mu muhanda mu muhanda ngo ngo ni uko yambaye ubusa ngo ni uko ari guseka ubusa ni uko ari gukora ibidakwiye ni uko ari gukora ibidakwiye ngo umufate umugirire wumve nta waguteye ntabwo ibyo bintu bikwiriye ni sikandari mu muhanda ntihakwiye kubamo abantu habamo n'inyamaswa zimwe barazubakira ibyo ni esheke ya sosiyete ntihabuze imiti ntihabuze ese habuze ikibundi kuba uriya muntu arimo kuba mu mwobo habuze iki ntabwo nyumva ibyo ntibikwiye kubaho rero turakwiye ko gufatikanya tukavuza abantu tukabafasha kugeza ubu wagera ku rwego erega indwara umuturakira indwara umuturakira twere kuvuga ngo umuntu niko yabaye niko yavutse iriya ni indwara nk'izindi mwabavandimwe mwe ni indwara nk'izindi urayivura igakira hari benshi bayikize bameze neza basubiye mu kazi bari gukorera igihugu kandi bakagikorera neza nubwo abantu batabizera ariko iyo umuhaye umwanya arakora ndagira ngo rero mbashimire ijwi rya amerika rwose abantu ntibahindura imyumvire ku burwayi bwo mu mutwe twe turabafite benshi igihumbi bitanu nababwiye abenshi bahoze bambaye ubusa ubu barambaye kandi batunze imiryango yabo n'abandi rero nibafashwa bazakira kandi bagirira igihugu akamaro n'isi yose murakoze
urakoze cyane bwana claver madamu abatoni jane claver avuze amagambo akomeye cyane urayavuga wiki
arakomeye cyane kandi nanjye ndayemera kuko navuga ko buri muntu nta muntu umuntu wese ni umukandida wo gushobora kugira ihungabana cyangwa kurwara indwara zo mu mutwe ntawe rero ntabwo rirobanura ntabwo ni nk'uko umuntu wese ashobora kugira ikibazo bivuze ngo abanyarwanda barabivuze ngo buri muntu cyangwa se nk'icyo gusetsa ariko bakavuga ngo buri muntu aba afite diguri cyangwa se ikigero runaka cy'uburwayi bwo mu mutwe burya ubwonko bwacu bukora cyane ku buryo hari igihe bigera ahantu ukagira ngo umuntu yagize buri muntu ni umukandida niyo mpamvu iyo yiyumvise nk'umukandida ashobora no gufasha abandi icyo kintu kirakwiye cyane ko umuntu wese wabona umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe cyangwa ikibazo cy'ihungabana yagifata nk'ike ahubwo akamwegera akamuganiriza byaba ngombwa akamujyana kwa muganga kuko wenda hari ibyabarenga akamugeza kwa muganga hari undi wabajije ikintu cyo mu nkiko ngo umuntu arwaye cyangwa se afite ihungabana hari ibipimo abaganga bakoresha inkiko zirabikoresha nazo zirabizi kandi abantu bamenya neza ko umuntu arwaye umutwe cyangwa atarwaye bitewe n'ibipimo byakozwe n'abaganga b'inzobere birahari mu rwanda kandi birakorwa ndumva ntago babyitiranya ngo umuntu agire icyo avuga kindi ngewe n'icyo nakongeraho ni ukuvuga ngo buri muntu wese ni inshingano ze kugenda agafasha umuntu uwo ari we wese waba afite ikibazo cyaba icy'ihungabana cyaba icy'ubuzima bwo mu mutwe kumufasha gufata imiti neza kumufasha kugera kwa muganga byanga bikunda kuko nawe bishobora kutugeraho igihe icyo ari cyo cyose ntawamenya cyangwa bikagera ku muvandimwe murakoze murakoze twari tugeze ku musozo ariko munyemerere nakire undi munywanyi w'ijwi ry'amerika umwe niyitanga simon ikaze mu kiganiro muri sanga ikibazo cyangwa igitekerezo
yego murakoze icyo ngira ngo rero nivugire cyangwa nibariza abatumirwa ndashaka kubabaza se nk'ubushakashatsi buheruka bwa mu myaka nk'ibiri ishize bugaragaza ko nibura mu bantu batanu mu rwanda umwe muri bo aba afite ikibazo cyo mu mutwe atabizi ese nk'ubwo ngubwo ubwo bushakashatsi bugaragaza gutyo dukurikije n'aho ubuzima bugana n'uko ubuzima bumeze mu gihugu no ku isi hose muri rusange niko bizamuka byiyongera buri munsi murabizi ibibazo bikomeza kwiyongera uko bwije n'uko bukeye ese nk'urubyiruko narwo nkurikije n'ubushakashatsi icyo buvuga buvuga ko mu rubyiruko ariho hari n'abantu benshi barimo bagenda bazamura ku mibare bazamuka cyane bazamuka ku kibazo cyo mu mutwe se mubona byagenda bite hakorwa iki hahinduka iki murasa ubundi bishoboka cyangwa bizakomeza kuzamuka n'ubundi uko bwije n'uko bukeye
urakoze cyane simon reka duhere kuri jane abatoni unasoza kuko dusigaranye iminota mike cyane usubiza icyo kibazo aravuga ati mubona hakorwa iki byagenda gute
murakoze cyane ngewe mbona ko hari ingamba za leta yafashe kandi zifatika zirahari igisigaye ni twebwe kumenya ko ihungabana cyangwa uburwayi bwo mu mutwe tukabugira ikintu kindi tukirinda ibintu by'akato n'ihezwa bikorerwa umuntu wese waba arwaye uburwayi bwo mu mutwe cyangwa ufite ihungabana tukamukangurira kujya gufashwa kandi tukanamuherekeza aho bibaye ngombwa tukabana nawe ni ukuvuga ngo muri make rwose umuntu aramutse buri munyarwanda amenye ko ihungabana rihari akamenya biriya bimenyetso akamenya ko uburwayi bwo mu mutwe bihari n'ibimenyetso n'aho ashobora gufatira imiti bakanabikora kuko twabonye ko umubare munini ari udashaka serivisi nta mpamvu n'imwe ihungabana ritagabanyuka kandi dufatanyije twese ndumva ari icyo navugaho ni ukumenya ni ubukangurambaga mu by'ukuri ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe
bwana claver haragira imana mu by'ukuri wari ubaye nk'ubivuga mu magambo magufi usoza ariko sinzi niba hari icyo wakongeraho kuri icyo kibazo cya n'itangasimo dusoza claver turacyari kumwe
turacyari kumwe ejo ry'amerika wari ubaye nk'usoza mu by'ukuri ubivuze byose ariko sinzi niba hari icyo wakongeraho kuri iki kibazo cya n'itangasimo yaravuze ati hakorwa iki
igikorwa gikwiye gukorwa ku burwayi bwo mu mutwe abantu bari ku gihugu cya amerika nako dukwiye guhaguruka dukwiye guhaguruka abantu bose tukamenya ko uburwayi bushobora gukira ntabwo kurwara ari ukugusha ishyano ntabwo kurwara indwara yo mu mutwe ari ugu ntabwo ari amadayimoni umuntu iyo ahafashwe hakiri kare arakira uriya muvandimwe arabaje ati se tubyakire gute se riziyongera niduhaguruka ntabwo biziyongera nta kibazo nk'abanyarwanda ntacyo twarwanye nacyo ngo tunanire duhamya ko kuva mu mudugudu kugera ku rwego rw'igihugu ikibazo tugihagurukiye cyatunanira kuko ibyo twatsinze birenze icyo ngicyo uburwayi bwo mu mutwe umuntu ntarwara ajye kwa muganga nubona umurwayi wumve ko ukwiye kumufasha ntutambuke nk'aho ubonye agasimba kari ku muhanda ntuguti se dukora iki tumujyane kwa muganga ese niba ari ubukene bwabiteye ese uriya muntu afashwe iki kugira ngo nawe abeho nk'abandi ese niba ari agahinda yafashe umuntu abantu bamubuguyaguye bamubungabunge ese niba ari runaka turakuzi se twafasha abantu ahubwo hari ukuntu abantu twikunda tukihugiraho ntidufashe bagenzi bacu ariko niduhaguruka bizashira ntabwo ari karande ku banyarwanda uburwayi bwo mu mutwe buzakira kandi byaba amateka duhagurutse murakoze bwana haragirimana claver uyobora umuryango nyarwanda ufasha abarwayi bo mu mutwe opromamere mu magambo ahinnye y'igifaransa urakoze cyane kuri uyu mwanya uhaye ikiganiro muri isanga madame jane habatoni uyobora umuryango ARCT ruhuka ufasha abafite ibibazo by'ihungabana urakoze cyane nawe kuri iki kiganiro uhaye radiyo ijwi ry'amerika kandi ubutaha nitubakenera nyabona muzaboneke kuko murumva ko ibibazo ni byinshi abantu barabifite kuri iyi nsanganyamatsiko
murakoze cyane jose mutagomwa na ijwi ry'amerika rwose turahari ku bw'abanyarwanda no ku bw'abandi bose baba bakeneye kumva iki kiganiro no kugira ngo dufatanye twese tuve muri iki kibazo murakoze
nshimire namwe mwese inshuti za radiyo ijwi ry'amerika mwakurikiye iki kiganiro aho tudashoboye kuvugisha tubiseguyeho ariko dushobora gukomeza gusangira ibitekerezo ku mbuga zacu nkoranyambaga nshimire Cornelius wamfashije ku buhanga bw'ibyuma na Nadia Taha wamfashije kuri telefone kuri mikoro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma naho mu kanya mu makuru ya saa kumi n'ebyiri ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi
radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo